iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri ni radiyo ijwi rya amerika mu kanya ni saa kumi muri aka kanya nyine ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi amasaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bwa misi yose cyangwa iterambere uno munsi rero turaganira twihweza agateka k'abana mu burundi mbega kifashe gate kifashe gate mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni iyihe migambi n'ibikorwa byo kugira agateka k'abana kabandanye kubahirizwa no mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nibyo rero tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi tubibutse ko uno munsi ari umunsi wa kabiri itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio indwi muri kumwe na oriyani itanga ishaka
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mushikirizwa buri munsi hano ku radiyo ijwi rya amerika saa kumi kugeza saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda tubibutse nimero yacu y'aho mushobora kuduhamagara mukatwakura tugasubira tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe nimero yacu ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe iyo nimero ni nayo nimero yacu kuri whatsapp mushobora kutumwikirako ubutumwa bugufi ku nshuro ya mirongo itatu kuva ku itariki zitandatu z'uku kwezi kwa cumi na kabiri kugeza kuri cumi na zitandatu mu Khartoum mu gihugu cya sudan harabaye inama rukokoma ku bijyanye n'agateka k'abana muri afurika iyo nama yahuje abahinga bajejwe agateka k'abana mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika abo bahinga bahurikiye muri iryo shyirahamwe bakiriye ivyegeranyo vyashikirijwe n'ibihugu vyo muri afurika ku kuntu agateka k'abana kifashe muri ivyo bihugu amashyirahamwe yo mu burundi aharanira agateka k'abana nayo nyene yarari ikatumu muri iyo nama ku burundi harashikirije ivyegeranyo birimwo icyateguwe na leta hamwe n'icyateguwe n'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana yaserukiwe n'urunani fenadeb ibyo bikaba ari bimwe mu vyo tugiye kuganira byari biri muri ivyo vyegeranyo umuntu yokwibaza rero ati mbega agateka k'abana mu burundi kifashe gate kari kifashe gate muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niyihe migambi n'ibikorwa byo kugira agateka k'abana kabandanye kubahirizwa mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri telefone rero twatumiye umushingantahe kandi akaba n'umuyobozi wa fenadeb urunani rw'amashyirahamwe mirongo itandatu n'atandatu aharanira agateka k'abana mu burundi umushingantahe jacques nshimirimana niwe arongoye urwo runani mu burundi muri kino gihe umushingantahe jacques nshimirimana nta ndwirahera kuva ugarutse mu gihugu cy'u burundi uvuye i khartoum uraho urakomeye
cyane ndakomeye
urakoze gufata kano kanya kuganira natwe muri kino kiganiro turabashimiye kubona mwafashe kano kanya ikibazo cya mbere mbona twakubaza iyo nama iba iteguwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ibera i Khartoum yo kwihweza uko agateka k'abana kifashe ibitunganijwe gute muri rusange ibimeze gute
murakoze cyane ni inama isanzwe iba eh, kumbure rimwe mu myaka nk'ibiri hanyuma ni inama iba isanzwe yiga amaraporo y'ibihugu iyo niyo bita sesiyo hakaca habaho n'inama yiga amaraporo y'amashyirahamwe yigenga iyo bita presesiyo rero i Khartoum zari inama zibiri zihuriranye yari inama igira mirongo itatu yo kwiga amaraporo y'ibihugu hanyuma ikaba n'inama igira cumi na kane yo kwiga amaraporo y'amashyirahamwe yigenga zari inama zibiri zahuriranye hanyuma mu maraporo y'ibihugu yizwe hariho nka raporo y'igihugu cya bene igihugu cya burkina faso igihugu cya malawi hanyuma hakaca habaho n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga ah, hizwe raporo y'uburundi yashyikirijwe n'urunani senadeb ah, hamwe na raporo y'igihugu cya burkina faso eh, y'amashyirahamwe yigenga muri burkina faso hamwe na raporo y'amashyirahamwe yigenga yo muri bene Mm. none batora bate amaraporo y'ibihugu runaka akwiye kwigwa uyu mwaka
ubundi kuva igihugu giteye igikumu ku masezerano nyafurika jeje gukingira agateka k'abana eh, amwe nko mu burundi burundi bwayateye ko igikumu mu bihumbi bibiri na kane haheze imyaka ibiri gusa amasezerano avuga yuko ico gihugu kica kibanza igatanga iraporo y'ibanze y'ukwerekana ingene ivy'agateka k'abana kifashe ugereranije n'ibiri muri ayo masezerano igihugu kiba cateye ko igikumu rero ngaho iwacu ntibyoroshe kuko uburundi bwateye igikumu kuri ayo masezerano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane bisigura yuko raporo ya mbere y'ibanze yari yitezwe mu bihumbi bibiri na gatandatu inyuma y'imyaka ibiri gusa ibitashobotse kumbure kubera imvo eh, zimwe zimwe dushobora gutahura kubera ibihe igihugu cyagiye gicamo canke no kubera izindi mvo ziba zizwi n'ababa basanzwe bategerezwa gutanga iyo raporo hanyuma raporo y'ibanze yategerezwa gutangwa mu bihumbi bibiri na gatandatu ni iyi yatanzwe mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi na leta y'u Burundi mu kwezi kw'icenda rero amaraporo y'amashyirahamwe ni amaraporo aza akurikira raporo ya leta mu gifaransa aho babivuga neza yuko bavuga yuko le rapport de la société civile ni rapport complémentaire au rapport principal iba yatanzwe na leta bisigura yuko babanza kwakira raporo y'igihugu hanyuma bamaze kuyakira bakaca basaba amashyirahamwe yigenga nayo gutanga raporo yunganira cyangwa iza yerekana ibyo leta itashoboye kwinjiramo cyane kuko murabona gutanga raporo y'igihugu cose mu mpapuro zitarenga mirongo ine si ikintu kiba coroshe haca habaho ibyo bita gupuriyoriza kwerekana ibya nkenerwa bihambaye hari igihe rero usanga muri iyo raporo hariho ibyo muri leta bibagiye cyangwa ugasanga kumbure babigize babibona kubera imvo zitandukanye aho baraheza bagasaba amashyirahamwe y'uko yunganira iyo raporo abahinga rero bariko baraba raporo y'igihugu baca bafatanya na ya raporo yatangwa n'amashyirahamwe kugira ngo barabe yuko by'ukuri izo raporo zibiri zerekana ingene ivy'agateka k'abana kifashe muri rusange mu gihugu Mm. muri make mu bisanzwe amashyirahamwe yerekeye agateka ka zina muntu cyangwa agateka k'abana mu bihugu barakorana na leta mu gutegura izo raporo cyangwa bempi bakora ukwabo bakazishikiriza ah, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bitandu- mu buryo butandukanye
Eh, byarateye imbere kera kera byaratera n'induru cyane kandi abarundi ntibaze yuko tubizi bose Eh, kera ntibazita raporo complementaire bazita contre rapport mu mvuga yaba ari raporo iza ivuguruza iyo igihugu cyatanze ibyo rero bikaca biteranya cyane ayo mashyirahamwe bakorera mu gihugu bikabateranya n'abasanzwe bajejwe ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'agateka kazina muntu mu gihugu rero byarateye imbere baravuga bati izi raporo ntizishobora kwitwa contre rapport ntizitwe rapport complementaire ni uvuga icegeranyo nyunganizi ku cegeranyo kiba catanzwe n'igihugu hanyuma twebwe mu gisata c'abaharanira agateka k'abana baranadusaba yuko ibyo tuba dushize muri raporo y'iwacu dutegerezwa kubishyira ku mugaragaro tukabyerekana kugira ngo n'abandi bantu kuko abaharanira agateka k'abana si aba- si abari mu mashyirahamwe gusa ababyeyi abarezi abigisha bose baharanira agateka k'abana baba bakeneye kubimenya kugira ngo ufise icyo aterera agishyiremo cyangwa uvuga ati ahantu mwarihenze mwemeye ibitari byo cyangwa mwasabye ibidashoboka atubwire inama avuga ati ndafite icyo mvuga muri iyo raporo bakaca basaba n'abo muri leta nabo ko raporo baba bateguye bayisangiza n'amashyirahamwe rero ibyo bica bituma atakwinubana kubaho cyane atakwikekana kubaho kubera ko biba biri muri raporo ya leta tuba tubizi raporo y'iwacu tuyandika dufatiye ku biri muri raporo leta iba yatanze hanyuma leta nayo iba izi raporo amashyirahamwe aba yatanze kuko tuba tuvuga ibibazo bimwe mu gihugu kimwe kandi tuba twabibonye turi kumwe ariko uburyo tubivuga burashobora kuba butandukanye bivanye n'umwe umwe wese inyungu aba afise muri iyo raporo iba itanzwe rero turaheza tukabereka raporo twe twateguye kandi iby'ukuri bakabibona bati aha hantu nibyo iki kibazo kirahari kandi ntacyo turagikora ko kuko ubundi leta niyo iba ijejwe guhindura ibyo tuba twasabye ko byohinduka ku neza y'abana rero iyo aba bahinga badusabye raporo baba nabo bifuza gufatira kuri ibyo twabonye nk'abari mu burundi nk'abajejwe ibibazo by'abana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo basabe leta kugira ibyo ihinyanyuye mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana bafatiye kuri ya maraporo abiri ya raporo yatangwa n'igihugu na raporo yatanzwe n'amashyirahamwe iza yunganira raporo yatanzwe na leta y'u Burundi
birumvikana tugiye muri izo raporo nyine nyezina abo bahinga iyo basanze hari ibintu biteye amakenga ku gateka k'abana muri icyo gihugu bigenda gute hakorwa iki
iyo iyo abahinga basanze hari ikibazo gikomeye gibangamiye agateka k'abana mu gihugu barafise ubushobozi bahabwa n'amategeko bwo gutuma ko umushyikiranganje aba ajejwe icyo kibazo muri icyo gihugu bagakoranya inama idasanzwe bagatuma ko uwo mushyikiranganje biramaze kuba nko ku gihugu cya tanzania aho tanzania yitwariwe yuko atacirikwa irakora mu kurwanya abadandaza ba nyamwema abica abana b'abanyamwemba bagahamagara icyo gihugu kikajya kwisigura atari mu nama rusange ya bose mugabo mu nama idasanzwe hanyuma bagaheza bakabwira icyo gihugu bati ku neza y'abana birasabwa yuko leta y'igihugu kanaka mukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi kugira ngo biboneke ko muri ko murashyiramo utwigoro mu guteza imbere agateka k'abana rero iyo nko ngaho iwacu habaye ikibazo biboneka yuko leta yasamaye cyangwa itashizemo ingufu zikwiriye mu kwerekana yuko abana nabo bafite uburenganzira abo bahinga barafite ubwo bushobozi bwo gutuma ko igihugu kikaja kwisigura imbere y'umugwi w'abo bahinga kuko n'umugwi uba ugizwe n'abahinga bava mu bihugu byinshi ni umugwi ugizwe n'abahinga indwi batogwa buri myaka ibiri kugira ngo basanzwe bava mu bihugu bitandukanye hanyuma ni umugwi uba ufatanye cyangwa wegamiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bisigura yuko uwo mugwi nawe ushobora gutanga raporo hejuru mu nama y'abakuru b'ibihugu ukerekana ko igihugu kanaka kitari ko kirubahiriza iby'uwo mugwi wasabye icyo gihugu mu bijyanye n'agateka k'abana muri icyo gihugu baracicarira mu nama y'abakuru b'ibihugu binabaye ngombwa bakagifatira ibihano kubera ko kiba kitari ko kirashyira mu ngiro ibyo cyiyemeje mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana ikino kiganiro ntizikiza kwihweza cyane cyane iyo raporo ukuntu zitegurwa n'ukuntu ziba zimeze ariko turinjira neza na neza mu biba birimwo indani none uburundi kuri mwebwe mukurikiranira hafi cyane ibibazo by'abana buri munsi buri mwaka bimwe mu byo mwashikirije bikwiye kwitabwaho ni nk'ibihe muri iki gihe
murakoze cyane murabizi yuko ubundi iyo tuvuga agateka k'umwana kajyana n'ubundi burenganzira bw'abandi bantu ntushobora kuvuga agateka k'umwana utavuze agateka k'ababyeyi biwe ntushobora kuvuga umwana utavuze aho asanzwe aba mu kibano utavuze ku ishuri aho yiga agateka k'umwana kajyana n'ubundi burenganzira bwinshi cyane iyo rero ubundi burenganzira buhungabanye n'ubw'umwana buraheza bugahungabana nicyo gituma nko muri raporo twe twatanze twagerageje kwerekana yuko ibihe bidasanzwe igihugu cyaciyemo cyane cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bitasize inyuma abana vuga hariho abana bishwe hariho abana bakoreshejwe mu migwi igwana hariho abana bakoreshejwe mu myiyerekano hariho abana baba barakoreshejwe mu bice bitandukanye hariho abana bakomeretse abishwe bagera kuri mirongo itatu n'indwi hariho abana bafunzwe ni nk'ibyo bibazo twagerageje kugaruka ko dufatiye kuri icyo gihe kidasanzwe igihugu cyarimo hanyuma hariho n'ibindi bisata twakoreye ko cyane nk'igisata kijyanye n'iby'amategeko agenga abana twarerekanye yuko hari byinshi byakozwe kandi dushima tugamburuka cyane cyane nk'amategeko atatu akomakoma aheruka gutorwa rimwe ryo mu bihumbi bibiri na cumi na kane bijyanye no kurwanya urudandazwa rw'abantu n'abana iyo ni intambwe ikomeye igihugu cyateye mu byo gukingira agateka k'abana hakabaho n'itegeko ryo kurwanya abafata ku nguvu abakenyezi iyo nayo ni iyindi ntambwe kuko icyo cyaha cyari kibangamiye kandi n'ubu kibangamiye cyane abana b'abigeme abenshi baba bakiri ku ntebe y'ishuri cyangwa baba bataranashikana imyaka cumi n'umunani naho kiba kibangamiye n'abandi baba bakuze hanyuma hariho nk'itegeko rijyanye n'ibyo gukingira abantu bagendana ubumuga ibice byinshi by'abo bantu bagendana ubumuga bigizwe n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani murumva nk'iyo ni intambwe igihugu kiba cyarateye mu byo gushyiraho amategeko akingira abana ariko rero hagacabaho akaba gahatse kumbure ku mategeko tuba dusanzwe dufise aba ataraba ataraja kumbure ku murongo umwe n'amategeko uburundi bwateye ko igikumu ni uvuga aya masezerano yo muri afurika akingira abana aha anavuga nk'igitabo cy'ingo kigenga ingo n'imiryango ku ngingo ya mirongo umunani n'umunani n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri twarerekanye yuko gushika ubu mu gihugu cy'u Burundi muri icyo gitabo izo ngingo zitarahinduka ngo zishobore kujyana n'ibiri mu masezerano Burundi bwateye ku igikumu mu bihumbi bibiri na kane ajyanye no gukingira abana n'izo ngingo zibiri zitandukanya umuhungu n'umukobwa murabona ngaho iwacu bavuga yuko umwana w'umusore kugira yubake ategereza kuba ashikanye imyaka mirongo ibiri n'umwe umwana w'umwigeme nawe imyaka cumi n'umunani aho rero hakacabaho igihushane ugereranije n'ibiri mu ngingo ya kabiri y'amasezerano nyafurika akingira abana aho bavuga yuko umwana ategerezwa kuba ashikana imyaka cumi n'umunani bisigura yuko urenze imyaka cumi n'umunani wese aba agiye mu rwego rw'abantu bakuze rero ugiye kwiyumvira igituma umwana w'umusore kugira ngo kumbure yubake urugo abanza guharura ku myaka mirongo ibiri n'umwe uca wumva yuko atansiguro n'imwe iba ihari nico kimwe n'ingingo y'ijana na mirongo ibiri na kabiri y'icyo gitabo nyine ivuga yuko mu rugo umugabo ari ariwo mutwe w'umuryango ibyo biri mu mico y'ikirundi ariko byaciye bijya no muri iki gitabo bisigura yuko ingingo zose zifatwa n'umugabo umugabo akunganirwa n'umukenyezi urumva renverse ntishoboka umukenyezi ntashobora gufata ingingo ngo yunganirwe n'umugabo izo ni ingingo rero uca ubona yuko ziba zidatanga ukungana hagati y'umukenyezi n'umushinga ntahe mu rugo bose baba basanzwe bafise uburenganzira bumwe hagaca habaho n'ibindi kumbure ngira ngo ntakwirirwa ndagaruka ko bisanzwe biri mu mategeko ako n'akariro nari ntanze hanyuma hagaca habaho n'ikindi gisata cyo kuraba muri rusange ingene umwana uburenganzira bwiwe bwubahirijwe bitagiye muri ibyo by'amategeko gusa mugabo muri rusange abana baraja ku ishuri abana bariga abana baravuzwa aho twarerekanye yuko naho igihugu cyari mu bihe bitoroshe twashimye yuko leta yafashe ingingo yo kugumizaho ukuvuza abana bari munsi y'imyaka itanu ku buntu n'abakenyezi bibaruka hamwe no kutarihisha amahera y'ishuri mu mashuri shingiro mugabo nawe nyine turerekana uti naho two twigoro twatanze hariho agahaze kuko ibitigiri by'abana baheba amashuri kumbure nta ngingo mu mwaka uheze twageze ku bihumbi cumi na bitanu by'abana bahebye amashuri uyu mwaka bagera ku bihumbi amajana abiri na cumi n'umunani aho rero tuca dusaba tuti ntarakwiye kubaho utwigoro kugira ngo ibitigiri by'abaheba amashuri bigabanuke nibyo koko murabandanya mugwanira agateka k'abana mu buryo butandukanye kandi bwinshi cyane reka duhe akanya ni cya kiganiro k'ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika nabo nyine bafite ibibazo byinshi ibyumviro byinshi ku gateka k'umwana cyane cyane mu burundi n'aho ndakeka no mu rwanda nabo nyine baritabye iyo nama
yego niho Eh.
bari bari Eh, reka twakire uwitwa salomo salomo wiriwe neza uraho urakomeye
Eh, ndakomeye Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, nagira nkahisinzira hamwe n'ikibazo aho ugeze usanga mu burundi umengo nta gateka k'abana kubahirijwe kuko usanga cyane cyane nk'abana b'abakobwa bahebe- bahebeshwa ishuri Mm, kugira bafashe aba- ababyeyi babo kurima mhm.
ugasanga ba- ugasanga barangiye ijya mwaka wasiziyeme bababwiye ati genda nimuhere kwishyura umujye kurima mbona ikibazo kihari ari ikibazo cya sansibirizasiyo kuba babwira ababyeyi bareka abana nabo bige
Mm, ikindi mbona ni ukuntu usanga nk'abana abana bo nikora mhm.
Ugasa- ugasanga imizi- inisefu ibage- ibagenera amakaye ariko ugasanga bari bayakeneye sibo bayaronka kubera usanga abayatanga umengo ntibakoresheje ibiharuro banjye kuraba abayakeneye rero nagira mbaza mire ni ikihe kintu bariko barakora kugira ibyo bintu by'uko abakobwa bahera ku mashuri cyangwa ukuntu abana babura amakaye bari babikwiye ugasanga sibo abaya- abari bayakeneye ugasanga sibo bayaronse Mm, yanabaze ati ni iki kiriko kiravuga kugira amakosa ako- akosorwe mhm.
usanga abantu usanga abantu bakorera mu mashyirahamwe rero bateka akazina akazina mu ntoki k'abana umengo ntari karashyika kuri teri yiraba ibibazo bisa- bihari Mhm.
rero nagira nama ni ikihe kiriho kirakorwa kugira ibi- ibintu byo guhebesha abana bihere cyangwa ibintu by'uko ba- abana banabonikora bagenerwa amakaye ntibayarohe Mm, ibyo urakoze nagira abaza
urakoze cyane salomo reka twakire n'uwitwa desire mbere ko duha akanya umutumira bishyure desire uratwumva
ndabumva cyane mwiriwe mwiriwe neza urakoze kwihangana ku murongo akanya katari gato ikibazo cyangwa icyiyumviro yego yego je nagomba maze kwanza nshikiriza icyiyumviro nshima ku byo yariko aravuga waserukira amashyirahamwe y'abana mu isanzwe leta y'ubuntu turayishimira kuba yarashoboye ku- kuvuza abana b'imyaka batarashikana imyaka itanu ikareka n'abanyeshuri bakiga ku buntu mugabo rero tugarutse kuyaturaba tuntu umenga nko muri fondamentale ntabwo biga ku buntu kubera hariho amahera amwamwe bagenda barihishwa ikintu ikibazo rero nagomba ce mbaza uwo- onya aserukira amashyirahamwe y'abana ndashaka aze kutubwira icyiciro cy'amashyirahamwe y'abana aho kiherereye kuko turi ko turaraba yavuze yuko ngo bagize ibitigiri by'abana baha amashuri U- unya urashobora gusanga abana baha amashuri kubera ubukene hanyuma rero nkaca mbona abana nabo nyene ino mu burundi bari mu bantu ba- basigaye baja kuri tere kurondera amahera ugasanga ariko arakora ibikorwa nyene vyo guhiga amahera kugira ashobore kubaho hanyuma rero nkaca mbaza nkabona umenga ari integuro nabonye ryari bariko bategura mu bushiranganji bw'indero igerekanya y'uko ngo hazohora haba ikiruhuko kimwe ki- c'ukwezi kumwe mu mu kiruhuko c'ukwezi kumwe mu- muri grande vacance burya ho nta mpungenge bafise ko abana bazoha amashuri ari benshi kubera hari je ndibuka na jewe nkiri nko muri sogondere cyangwa muri primaire na- nakoresha amakaye ndondeye mwarya- mwirya grande vacance hoho ko aho bahiharira hagati y'akabana nta mpungenge bafise ko aho ho hazohavana haboneka abana bahera amashuri ari benshi ikindi kibazo mfise Mm, ibibazo ni byinshi nagomba ndamubaza Eh, desire reka nagomba ndamubaza iki bandanya bandanya sa bandanya nagomba kubaza ikibazo ku ikinya byerekeye harya abana bavuka rumva bari node zire ugasanga bavuka ku bantu ba- ba- bari amashushu none ko tubona hariho abantu usanga bamwe bamwe basi baca babahakana ugasanga ntibabandanije babakurikirana babafasha ugasanga nyina w'uwo mwana yamubyaye niwe ariko aragira ingorane kandi yari afise se yamubyaye none ayo mashyirahamwe aharanira agateka k'abana afasha iki abo bana nagomba ahubwo aca duha icyicaro cy'ahakorera cyangwa bishoboza duhe nimero za telefoni kugira tuze duhe tumutira bene ibyo bibazo kuko tuduze mu mitumba ruguru turabona ko ibyo bibazo byinshi ari byo bisigaye byiganje na nyabyo ubu hasigaye habyara abana b'abakobwa benshi ugasanga badarinda by'ishushu bakaca babura ikibafasha none abo bana bo ko atari bo baba biremye atari bo baba bakoze iryo kosa babafasha iki murakoze ibibazo byanje ni ibyo Mm, urakoze cyane ego urakoze cyane desire mushinga nawe nshimira imana tugarutse tukibutsa eh, ibibazo bya solomo n'abatwumva agateka k'abana b'abakobwa yavuze ati abana b'abakobwa babwirwa gusigara muhira kugira ngo bafashe ibikorwa byo muhira kandi hariho n'ikibazo kuri icyo nyine cyerekeye abana b'abakobwa basigazwa muhira kugira ngo bajye kurima none ni bande bofasha abo babyeyi babo kujya kurima muri iyo mirima ko kumbure nacyo nyine ari ikibazo ababyeyi basanga bafise kandi bakeneye imfashanyo kugira ngo udukorwa two muhira tu- turangurwe byogenda gute eh, kuri kuri icyo yabajije kandi n'ikijyanye n'imfashanyo nk'amashyirahamwe atanga adashikira aba- abo biba bigenewe nk'amakaye atangwa na unicef n'izindi
Na- murakoze cyane iki kibazo cy'ibijyanye n'agateka k'abana b'abigeme si ikibazo coroshe na gato kuko turabizi twese yuko umwana ubwiwe umwana naho aba ari umuhungu cyangwa umukobwa aba asanzwe ari muri mu gisa- mu gice cy'abo twita abantu baba bafite ibibazo bitandukanye naho atoba afite ingorane eh, kumbure zijyanye n'iby'uburyo kuba ari muri icyo gi- gice cy'abafite munsi y'imyaka cumi n'umunani aba ari umuntu ategerezwa gukingirwa kubera iyo myaka arimo iyo bigeze rero ku bana b'abigeme bobo baba bafite icyo mu gifaransa ni ukwita une double vulnerabilité kubera ko baba bakiri mu myaka y'abana bakongera bakaba ari n'abana b'abigeme kuko ugiye kuraba nk'umwana w'umwigeme bumwiriye
alo jacques turakubuze ku murongo ndakeka telefone ya jacques yacitse ariko turagerageza tumugarure ku murongo reka tube twakiriye abandi kugira ngo ndongo utwo mfungura Eh, utwo jacques aba nshinga nawe akeneye nshimira imana uradutunga Fabrice.
uradutunga telefone yawe yari yacitse gato subiramo iryo iryo ryungane wari uvuze
Eh, ego nako ndavuga nti umwana w'umwigeme aba afite icyo mu gifaransa twita double vulnerabilité Mhm.
ni uvuga naho aba asanzwe ah, donko afise afise ibibazo kubera ko yitwa umwana wewe kubera ko aba ari n'umukobwa aba asanzwe afise izindi ngorane kubera uko kwitwa uku- kubera uko kuba umukobwa ariko ntanga akarorero ni nk'ubu abana babiri umuhungu n'umukobwa bafashe urugendo hama bukabirirako bagasaba indara ahantu batazi ibishobora gushikira umwana w'umwigeme sibyo bishikira umwana w'umuhungu umwana w'umwigeme agiye gukomera amashyi umuntu ati naraye ubusa uwo muntu ashobora kumuha ibimuhembura kubera ikigongo cyangwa akabimuha kubera icyo ashobora kuba amwiteze ko cyangwa amukeneye ko mu nyuma rero ibi bica bituma n'iyo turi ko turasemerera dusaba yuko agateka k'abana kokingirwa igis- ikibazo cy'abana b'abigeme tugishyira ko inguvu nyinshi cyane aha rero abagize ati mbega muri ko mukora iki kugira ngo agateka k'abana b'abakobwa kubahirizwe ni ibi bikorwa bya minsi yose dukora ni ibi byo guhimiriza kugira ngo bagume mu mashuri kugira ngo baba babahohoteye bahanwe kugira ngo abantu bamenye yuko abo bana bategerezwa gukingirwa kubera ya double vulnerabilité na na sigura hanyuma gukingira abana si igikorwa cy'amashyirahamwe gusa nibaza yuko salomo yotahura yuko kuba turi mu mashyirahamwe aharanira agateka k'abana si uko tuba kumbura ari twebwe tubishoboye cyane gusumba abandi bose si uko tuba tubikora neza gusumba abandi kumbure ni uko tuba tuboneka mugabo sinibaze ko hari abantu bakingira agateka k'abana kunganya umwigisha yaba ariko yigisha abana kuva itariki imwe gushika mirongo itatu n'imwe kuva mu kwa mbere gushika mu kw'icumi na kabiri sindavyibaza sinibaza yuko twoshobora kuba dukingira agateka k'abana kunganya umuvyeyi agera izo ngorane zose ku munsi ku munsi aba azi ibibazo umwana we agenda ahura nabyo rero iyo twe turi ko dukora iki gikorwa nk'amashyirahamwe ni igikorwa kiza kunganira ibikorwa biba biri ko bikorwa n'abandi barundi mu bice bitandukanye mu mashure mu kibano mu miryango mu bajejwe intwaro bisigura yuko tutoshobora kwemera cyangwa ngo twemeze yuko ibibazo by'abana mu gihugu biri ku gatwe kacu cyangwa tubishoboye kubitorera umuti ntibishoboka na gatoya aha rero bisigura ko na salomo akwiye kuja muri urwo rugamba nawe akadufasha aho aherereye akabanza akaraba ati mbega b'abana bo mu kibano agateka kabo karubahirijwe abonye yuko hari agahaze agatabaza desire yabajije ati mbega icicaro kirihe telefone hariho abantu bajejwe ibibazo by'abana ku mitumba yose igize iki gihugu cy'u Burundi ni indwi yashyizweho eh, yitwa komite de protection de l'enfant iba isanzwe irimo n'abakuru b'imitumba bisigura yuko ata muntu yoshobora kubura uwo yitura igihe habaye ukurenganywa k'umwana kubera iyo miguri ku mitumba yose y'igihugu naho atobaronsi bo ku mutumba iyo migwi iriho ku rwego rw'amakomine iyo migwi Hanyuma, n'imigwi ya leta biduze canke n'imigwi gato, n'imigwi n'imigwi ya leta canke n'imigwi y'amashirahamwe yigenga
ni imigwi ni imigwi iba irimwo abaserukira intwaro iba irimwo abari mu mashyirahamwe ku mitumba yose no ku ku ma- no mu makomine Mm, iyo nimero Ni ukuvuga none ni abarimwo abaserukira abana abarimwo uwuserukira amashyirahamwe abari uwuserukira abakenyezi harimwo umwe aserukira intwaro Mm, baba iyo ari ni- abantu ndwi ku mutumba wose Eh, muba ni mufise naco izo nimero kinadufasha kumenya yego Kamya?
muba muba mufise nimero zaho bokwitura izo nimero ni nimero rusange umuntu wese yotelefona ko ni nk'iyi
Na- na- i- inimero nshobora gutanga ni iyo muri fenadebe kuko urumva nk'iyo migwi iri ku mitumba nta matelefone baba bafise mugana rishatse kumubwira yuko nk'ikibazo cabereye muri quartier kanaka canke ku mutumba kanaka nashobora gukura ikibazo kibereye mu mu mu imuyinga muri komine kanaka cari gushobora gutorerwa umuti n'abo bantu bajejwe gukingira agateka k'abana muri iyo komine Mhm.
ngo kice kiza kuba traité n'abantu bari bujumbura Mm.
aho o kuba ari ukutunganya akazi ukutariko nico gituma twama twibutsa yuko iyi migwi ihari kandi ari imigwi iba iriko irakora kandi igerageza gutorera umuti ibibazo by'abana mu kibano Mm.
hanyuma Ndezi- nk'inimero igihe biba bikenewe by'ukuri Mhm.
canke ari ikibazo kumbure babona yuko carengeranye gisaba yuko kija ku rundi rwego rwo hejuru hariho inimero duhora dutanga muri fenadeb eh, ni ni si- sindayifise hafi mwongera tukaza kuyitanga Mm.
mu mpera z'ikiganiro nta kibazo Eh, kuko ni nimero isanzwe ita- itariha yego Eh, none ku bibazo vya desire vyari vyinshi ariko muri rusange yavuze yagarutse cane ku bana barihishwa amafaranga ugasanga barataye amashure aragaruka no kubona yuko baragabanyije ikiringo co kuruhuka aho bari basanzwe bakorera udufaranga two kugura amakaye n'ibindi ico kibazo c'uko abana bata amashure kandi vyitwa yuko biga ku buntu ico kibazo cifashe gute mugikemura mute
I- iki kibazo abo mu bushikiranganji bujejwe indero baragikemuye umushikiranganji mu kwezi k'umunani muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twe twari twasavye yuko yotomora neza yuko hari ayandi mafaranga arihishwa umunyeshuri mu gihe tuba tuzi yuko leta yashizeho ingingo yuko ata mwana n'umwe azoriha amafaranga y'ishuri rero umushikiranganji yarabitomoye mu rwandiko aranabivuga no ku maradiyo yuko atamuyobozi n'umwe yemerewe kurihisha amafaranga umwana w'umunyeshuri naho byoba bimwe bavuga ngo babivuganiye mu nama y'abavyeyi kuko ivyo ni bimwe mu bituma hari abana baca badendebukirwa naho baba babasavye ibihumbi bibiri hariho imiryango idashobora kuronka ivyo bihumbi bibiri kubasaba ivyo bihumbi bibiri umwana akayabura hanyuma agasubira ku ishuri bakamwirukana ugaca usanga bivuyemo guheba ishuri Mm, ni ukuvuga ko Rero iyo message batomoye yaratanzwe Eh, yuko baratomoye atayandi neza.
mafaranga namwe yemewe kurihwa ikizoba gikenewe cose ku ishuri iryo ari ryo ryose mu- umushikiranganji yasavye yuko bomwitura hama ubushikiranganji akaba ari bwo bumenye ingene butorera umuti ico kibazo cabonetse ku ishuri Mm. urakoze cyane reka tubandanye ku murongo ibibazo ni byinshi ariko dushobora kugaruka n'ikindi twaba twa- twa- tuta- tutishyuye twakira uwitwa james james uraho urakomeye
turakomeye Mm. ikibazo cyawe cyangwa icyumvire
bahundara amatijuma yego duzicwi tukumve neza
amutije umutumire Mhm.
Yego, amahoro cane.
ego mbanje kubakeza kuko ibikorwa mukora ni ibikorwa byiza cyane kandi bisabwa yuko umuntu yobatera intege mu buryo buba bubonetse cyangwa ubwo ari bwo bwose hama nyakubahwa mutumire wacu Murakoze nagomba cyane.
kubaza akabazo gatoya ego hama akabazo nagomba kubabaza mwatubwiye yuko hariho amaraporo muhora mugira kandi leta mukaba muyahujamo akaba agomba gusa kubera iki none leta hariho ama- ibintu by'ingingo ishobora gufatira urwaruka ugasanga birakandamiza urwo rwaruka mbega mu kugira bafate izo ngingo baba bamanza kubahanuza canke muhurira kuri ayo maraporo mwandika gusa hama hari ikindi kibazo nagom- nagomba kubabaza birashika yaho usanga agateka kabo bana gahonyangwa n'abantu bari mu nzego zitandukanye zitwarwa n'igihugu mbega hoho biraheza bikaborohera kugira ngo mukurikirane iyo dosiye kandi aba ari bo nyene baba bafite ubutungane mu minwe yabo ico gihe biraheza bikagenda gute amakandi kabazo katana Urakoze, kanyuma nagomba James.
ndababaje james birakoze kuko ibibazo bibaye byinshi ashobora no kutabyishura ariko reka twakire ibyo bibiri urakoze cyane reka twakire na jean claude jean claude uratwumva halo jean claude halo jean claude Reka tumu- jean claude ari mu tundi twinshi reka twakire aron aron uraho urakomeye
hema Mm. duga ku ijambo Eh. yego mu bisango jewe kenshi na kenshi bavuze ngo abana abana kenshi usanga utangira ivyumviro mbega abana bavuga n'abahe kubera iki utanyumvira kenshi na kenshi baba bashatse kuvuga urwaruka kenshi rero urwaruka usanga bafata ingingo nyinshi ugasanga izo ngingo bafashe ntibagiye kubaza urwaruka ati mbega ibintu mubona bimeze gute nko mu- cyane cyane nk'abantu b'abanyeshure ariko usanga baba bafite ingingo izi n'izi n'izi ntibaba bagira ati mbega urwaruka aho mubona izo ngingo tuzifashe byo bagenderekera gute n'ejo usanga bigoye si mu mu banyeshuri bonyine ni mu mu buzima butandukanye bwari bugoye usanga abana basigara biyumvira ko babaho kandi usanga ubu usanga aribo- ni nabo benshi cyane mu gihe cy'ikibazo ntabwo kubaza kubera iki usanga kenshi na kenshi bafata ingingo abo bana batababajije babita ngo barabajije usanga babaza bajya bo mu gisagara usanga iminsi yose barishoboye aho gutumbera bajya bakenye babaze bumve icyo kibazo baba bashaka gufata icyo aricyo cyose bavuga nko mu- nko mu bisata nka byose biraba ubuzima bw'abanyagihugu bose urakoze cyane arone urakoze cyane nubwo telefone yawe yari irimo akaruru ariko twakumvise ikibazo cyawe umushinga nawe nshimira imana mu majambo make james yabajije ukuntu mukorana na leta
Uh, murakoze cyane kuri ibi bijyanye no gutegura ama- ama- amaraporo nabisiguye neza ingene byagiye bitera intambwe kera raporo yatangwa n'amashyirahamwe yigenga yitwa contre raporo yaba ari raporo iza kuvuguruza iyatanzwe na leta kuko baba bazi yuko iyo amaleta atanze amaraporo avuga ibintu byiza gusa adashobora kuvuga bibi hanyuma bagaca basaba amashyirahamwe yuko nayo aza kwerekana ibyo re- amaleta atashikirije ubu rero byarateye imbere bavuga bati ntimusubire kunyegezanya ayo maraporo yanyu muba muri abarundi mwese muba mukorera mu gihugu kimwe muba mubona ibyo bibazo mubibonera hamwe inyishu zibon- zi- zi- zitangwa muba muzi
alo alo umushinga nawe nshimira imana sinzi ko unyumva telefone yongeye gucika gato alo radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho kuri uno munsi wa kabiri turi ko turihweza ibibazo by'urwaruka uko byari byifashe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cyane cyane mu gihe ku nshuro ya mirongo itatu kuva ku itariki zitandatu gushika kuri cumi na zitandatu i Khartoum muri Sudani habaye inama rukokoma ku bijyanye n'agateka k'abana muri Afurika igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda niho byari biri uno munsi twatumiye umushingantahe Jacques Nshimirimana serukiye amashyirahamwe aharanira agateka k'abana amashyirahamwe mirongo itandatu n'atandatu akorera mu Burundi niwe turi kumwe ku murongo ariko aragerageza kudusigurira imigambi bafise yo kubandanya baharanira agateka k'abana mu Burundi turamubuze ku murongo wa telefone ariko reka tugerageze tumugarure hama tumire amate turagaruka murakoze
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka mu kiganiro muri isanga turiko turihweza ibibazo n'agateka k'abana uko ki- ki- kifashe mu gihugu cy'u burundi muri kino gihe Eh, mushinga nawe nshimira imana telefone yatugoye gatonya vya wahavuye uva ko wasiguye neza no mu ntango ingene mukorana na leta tugiye ku kibazo ca aron uh, yabajije ibijanye n'urwaruka uh, kubona iyo kenshi hafashwe ingingo urwaruka ruba rutabajijwe naho kumbure bashobora kuba bakiri bato ariko bashobora guterera akavuga ati cyane cyane n'iyo mubabajije mubaza bo mu gisagara ntimuja mu gihugu hagati mubivuze kwiki
kumbure yoba yagegutse kuko ibyo maze kubona haba mu bikorwa bikorwa n'amashyirahamwe yo ngayo iwacu cyangwa mpuzamakungu akorera mu burundi by'ukuri ibikorwa byinshi turageragereza ku buryo biba mu ntara zose iki kintu cy'uko ibikorwa birundanira mu gisagara cya bujumbura icyo twaragivuye ko kandi amashyirahamwe yose aragitahura nicyo gituma iyo habaye nk'ibi bikorwa bisaba gufasha abana bari mu ngorane byaba bisaba yuko abana batanga ibyiyumviro biba mu gihugu cyose hano muhuturorero nka tubiri gusa cyangwa naho ntugomba nka makaroro kamwe ihuriro rikuru ry'abana ryitwa fonebe iryo huriro ririmo abana bava mu mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi mu bindi bihugu kubera ko ari ibintu biba bitwara uburyo bwinshi baravuga ati reka turabe abana baserukira abandi bidaciye no mu matora wacu usanga abo bana baserukira abandi n'abana base baba bari ari abatwara amakomine base cyangwa ababyeyi babo baba basanzwe bafite igihagararo runaka mu gihugu akaba aribo bana baca bitwa ko baserukiye abandi bana ibyo ngaha mu burundi twarabirenganye twaravuze tuti yaba umwana w'umukene yaba uw'umukire yaba umunyamwema yaba uw'umutwa yaba uwugendana ubumuga bose nibaje muri ayo matora ushobora kwitoza yitoze hanyuma ashobore guserukira abandi bamutore kubera ibyiyumviro byiwe ntibamutore kubera umuryango avamo cyangwa igihagarara ababyeyi be bashobora kuba bafite ibyo rero ni ibintu by'ukuri abarundi tutabona yuko ari intambwe ikomeye tuba dushyitse ko kuko naho tuba turi ko tuvuga ngo ni iby'abana abo bana ntibaguma ari abana ntibaba bahetse amabuye mu mugongo mu myaka cumi iri imbere umwana aba azi yuko yitoze bakamutora kubera ibyiyumviro yashikirije atari ukubera umuryango avamo mu myaka cumi azoja kwitoza mu kibanza cya musitanteri nawe nyine avuga ati kumwe nitoza bakemera ibyiyumviro byanjye reka n'ubu nje kwitoza ntitwaje ubwoko ntitwaje intara ntitwaje idini kandi ibyiyumviro byanjye bitume banyemera bisigura yuko aba bana uyu munsi baba bariko bakurana iyo nyifato mu bijyanye n'iby'amatora baba bari bakurana iyo ngeso nziza nibakura ntibazobiheba bazokoresha bya bindi nyine bakora bakiri abana hanyuma igihugu kibe kiriko kirahinduka muri rusange kuko ntihagera igihe tuba dufite abantu bakuze bajya kwitoza batariko baranigana batarinze gutanga ibiturire badakoresheje iterabwoba aho igihugu kizoteba gihinduke biciye muri aba bana uyu munsi tubona yuko umenya ngo ntaca baba bamaze mu by'ubuzima bw'igihugu ariko tuba tuzi yuko bazokura bagakurana indero tuba twarabatoje bagakurana amavarere demokaratike kugira ngo ibi bintu twita twama turirimba ngo demokarasi cyangwa ngo inkingi za demokarasi bo bo baze bazishyira mu ngiro atari aba bakuze baba babibutsa imyaka yose mugabo bica mu gutwi bigaserukira mu kundi igihe cyose hageze amatora hamwe hari ingane abantu bamarana abantu imitima iguma iri mu kirere yego urakoze cyane reka tubandanye twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya amerika innocent innocent uri aho
yego ndaha
tuga ku ijambo yego yego yavuze ko akurikirana agateka k'abana mukabuke mbona abana baheba ari benshi kandi bamwe bamwe babura uburyo abandi nabo usanga baca mu mabarabara no gusega kandi muhira bashishije n'ingane bitunga ntako bokora ntako yokora none bakabakura mu ibarabara kubona mu ibarabara bagwiriye kandi bakabandanya baheba n'amashuri nyine byaba bipfa kuke iyo uvuze baheba ego innocent iyo uvuze abana baheba bavuze baheba ishuri
hari abana baheba amashuri bivaye n'ingorane y'amakaye abandi nabo ukajya usanga mu mabarabara ni menshi nkamusaba yuko nk'abo bari mu mabarabara boraba ingene babakura bakabatanguza nko ku mashuri cyangwa babegeraniriza bakaguma hamwe bakabafeshereza aho nyine babegeranirije urakoze cyane innocent mushinga nahe nshimira imana kuri icyo kibazo nyine cya innocent cy'ukuntu abana baheba kuri we abona abana baheba ari benshi uwo mwishyura aha mukongera ukanatubwira eh, n'itegeko twari twaravuze ko mu minsi yahera ryerekeye abana basabiriza ukuntu ah, iryo tegeko rivuga yuko ari cyaha muri iki gihe yavuze yuko asanga abana ari benshi mu mayira bigiye kugenda gute
Eh, murakoze cyane iki kibazo iki kibazo cy'abana baba mu ibarabara ni ikibazo mumaze kubona yuko ari ikibazo y'aba leta y'u Burundi y'aba mashyirahamwe twese twahagurukiye kandi n'ikibazo nkoramutima ni ikibazo kitoroshe na gatoyi gutorera umuti kuko ibiba byatumye abo bana baja mu ibarabara biba ari ibituma byinshi cyane nicyo gituma naho baba baboneka ko umengo ni abana bake kuko ugiye ukuraba ibitigiri byabo ntibaba bashika n'ibihumbi bine mu gihugu cose mugabo umwana wese umwe umwe mu baba bari mu ibarabara aba afise igituma ciwe yiharije catumye afata ingingo yo kuza mu ibarabara hariho abahaza kubera ingane zo mu miryango hariho ababa bahaje kubera ibibazo by'umutekano muke hariho ababa bahaje kubera ubupfubyi ababyeyi baba bapfuye hariho ababa bahaje kubera ubugaba bwabo abandi bakaza kubera ibyaha bitandukanye baba bakoze mu kibano ari nacyo gituma rero kugitorera umuti iki kibazo bisaba gufata umwanya ukwiye nimba mwaradukurikiranye duheruka no gusaba abajejwe iki kibazo mu- mu- mu ruhande rwa leta yuko bonongera n'umwanya watanzwe kuko umwanya wari watanzwe wari wo gushika itariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka ugira ikibazo cy'abana bamwe barabara kibe cyavuye mu nzira twereho tumaze kwicara tukabica hirya no hino twasanze mu minsi cumi n'ine cumi n'itatu cyangwa cumi n'ibiri isigaye indwi zibiri icyo kibazo ntigishobora kuba kirava mu nzira kiretse hakoreshejwe inguvu ibyo nabyo twarasabye ko izo nguvu zitokoreshwa kuko bica bicanishamwo abana n'abapolisi ugasanga habayeho abana bahungabana abavunagurika abinyegeza abakomereka cyangwa nabo bakiyumvira gukora ibindi bintu bibi muribuka nko mu mwaka wa mirongo icyenda na gatandatu mu mirongo icyenda n'icenda leta yigeze gushaka gushiramo inguvu mu gutora umuti ikibazo cy'abana bo mu ibarabara hacaduka ibintu byo gufata abakenyezi ku nguvu baca mu gisagara cya bujumbura uko bajya abana n'aho tubita abana harimo abagabo bakuze hari abantu ibarabara riba ryaracitse muhira iwabo rero kugira ngo abo bantu bashobore gusubira mu mihana yabo bisaba ubuhinga icyo rero nicyo tumaze iminsi dusaba leta y'u Burundi yuko hatojamwo forcing hatojamwo gukoresha inguvu hatojamwo kunyinyana kumbure bashobora no kwinyegeza mu gihugu cyose bakaca bibaza ngo nta mwana akiri mu ibarabara kandi binyegeje ariko igihe bo bagiyemo ubuhinga dutorera umuti ibituma abo bana baza mu ibarabara hanyuma tukarondera abana b'ibigaba baba baje mu ibarabara kugira ngo bahamagare abandi bari mu mi- mu miryango mu mwanya muto icyo kibazo kica kiva mu nzira muga tuti tudashize ingufu mu kuja gutorera umuti icatumye abo bana baza mu ibarabara barashobora kwinyegeza ukwezi kumwe inyuma y'amezi abiri bagasubira bakagaruka rero twarashizeho eh, icyo twise fedo hutu y'abasanzwe bakorera mu gisata cy'abana kugira ngo twerekane ibikenewe byose kugira ngo iki kibazo kive mu nzira rero iyo fedo rute niyo dusaba ko yokubahirizwa hanyuma hakareka gukoreshwa ingufu kugira ngo ntibihave bidusubiza inyuma mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana hanyuma yanabajije ikijyanye n'iri tegeko riheruka gufatwa eh, ingingo iheruka gufatwa y'uko abasabiriza bazohanwa ijya kumbure n'ingingo abayifashe babona yuko ishobora kuza korohereza mu gushyira mu ngiro uyu mugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara kandi ugiye ukabiraba ubu umwana azoba ari mu ibarabara adafite icyo ariko arakora azokwitwa uwuriko arasega mugabo rero aho hacabaho ingingo ziherekeza iryo tegeko mbega umuntu twomenya ko ariko arasega gute atanze ukuboko akakwereka mugenzi we canke ariko araherera mu gisagara ataca afise akora canke bamufasha hari uwumuhaye amahera urumva ibibazo bikihari ni byinshi bisigura yuko hatabayeho gutomora neza limite z'u- z'ugusega uzohava usanga iryo tegeko rije no gukora ku bandi bantu benshi a- aba- abarishizeho batari bibaza Mm, ariko murakoze cyane.
twebwe icyo si cyo duhagarara ko kuko n'ubundi n'iryo tegeko ryoba rihari hariho abana ridakora ko uvuga abana baba bari munsi y'imyaka cumi n'itanu abo nabo ni nabo benshi mu bana basabiriza ni nabo benshi mu bana bo mu ibarabara bisigura yuko iryo tegeko ryo guhana no guhasha abasabiriza ku kibazo cy'abana nta kinini bizoba rije guhindura kiretse kuri bamwe bakuze basanzwe basegesha abana abo nabo ni itegeko ryahahora ryahora ribahana kuko naho gusabiriza bitahora bihanwa n'amategeko gukoresha umuntu mu gusabiriza byahora bihanwa ibyo bita regisitatasiyo danamandisite ubu rero haba gukoresha umuntu mu gusabiriza haba no gusabiriza ni icyaha birahanwa n'amategeko mugabo icyo cyaha hariho abana bari munsi y'imyaka cumi n'itanu kitazokora ko kandi ni nabo benshi bayerera mu mihana bagenda basabiriza amategeko arabakingira kubera bakiri bato turi ko turarondera inyishu zibereye zotuma icyo kibazo cy'abana basabiriza n'abana bo mu ibarabara gitorerwa umuti urama atari umuti uciye mu byo kubahana mu by'amategeko cyangwa mu byo kubafunga mugabo umuti ufatiye ku cyo nabo bashobora guterera mu kugira ngo situwasiyo barimwo ihinduke babeho nk'abandi barundi bose yego urakoze cyane reka twakire abandi banywanyi turagerageza gusozera ikiganiro nduwimana uraho urakomeye
ndakomeye loriyane
ushikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviye
ego mbanje kukuramutsa ndamutsa uri mu buhinga bw'izima bwose mbanje kuramutsa ariko arumviza radiyo ijwi rya amerika ego ku kibazo cy'iwanje nashaka nibarize mutumire turabye abana bo mu ibarabara benshi hari abantu usanga bafise uko bifashe ugasanga bamwe bamwe turamaze kubimenya abasabiriza ko baba bafise ukungene biba bifise ugasanga bafise basi babo bacuruza amaboti ugasanga bamwe bamwe baratunze none ganyakubahwa mwebwe murongoye agateka k'abana mwokora iki nk'abo bana bifise baza barasabiriza mu ibarabara kugira murabe ukungene murabe ukungene mubashira hamwe kugira baje hamwe ari nka mukaraba base babo kungene buba bameze ari umeze use ameze ataco yifise murabe ukungene ataco yifise ari uwifise mukaraba ukungene mukorera kugira ahanwe n'ubutungane kuko benshi turamaze kubona ko bamwe bamwe basabiriza kubera baba bifise ico ni ca mbere urakoze naco reka duhakaryo ego ndende bashimiye cyane mugabo mu majambo make basi mu majambo make cyane ikibazo cyawe cya kabiri
eh cya kabiri nacyo mugabo warunjaniranije eh nyakubahwa wewe urongoye agateka k'abana uwo kora iki kugira urabe ubwo rwaruka kenshi dusanga ruri ruriko usanga ahantu mu mamanza ugasanga bararundanye bariko barya mu mamanza ari nka mirongo itanu mirongo itanu cyangwa ijana mwokora iki ubwo rwaruka kugira murabe ukungene muruha nk'akazi rukiteza imbere ukareka gusabiriza mu ibarabara urakoze urakoze cyane nduwimana ku kibazo cya nduwimana cya mbere mushinga nawe nshimira imana mwari mwasiguye ibitari bike ku bijyanye n'abana bo mu ibarabara n'icyo muri ko murakora n'ibyo kogwa agaruye ikibazo cy'akazi hari icyo amashyirahamwe mukorana nayo cyoba kiko kirakora ni irihe shyirahamwe riri rirafasha abana kuronka ubuzi nubwo abana bo turiko turavuga mu bisanzwe bagomba kuba batariko barakora ariko bariko bariga ni ikihe kintu kumbure nk'abashobora gukora sinzi yuko nko mu burundi sinibuka neza hano muri amerika abana bafite imyaka kuva kuri cumi n'itanu baremerewe gukora amasaha runaka mu gihugu cy'u burundi abari muri iyo myaka baremerewe gukora murabafasha
murakoze cyane nyinshi nibaza ko ariyo nyine utanze twebwe abana tuba turi ko turavuga ni abana bari bari munsi y'imyaka cumi n'umunani desire yari yabajije karavuga ati igihe cyose tuvuze abana ntahora bitahura gutandukanya abana n'urwaruka ariko hariho itandukaniro kuko tugiye mu by'imyaka abana ni abantu bose bari munsi y'imyaka cumi n'umunani urwaruka nabwo rushikana imyaka mirongo itatu n'itanu bisigura yuko abari muri iki gice cyo kuva ku myaka cumi n'itanu gushika cumi n'umunani aba ari abo urwaruka n'abana bahuriye ko ni ukuvuga ni bamwe bari muri ya myaka ya adoresanse kumwe tubyita mu gifaransa rero twebwe abana turi ko turavuga abana dusanzwe duharanira agateka kabo bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ni abana mu bisanzwe batemerewe gukora akazi kiretse abari hagati y'imyaka cumi n'itandatu na cumi n'umunani bashobora gukora ubuzi bubayabaye havuyemo ubuzi bukorwa mu ijoro uvuga nk'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ntibashobora kuba abanyezamu ntibashobora kujya kurarira imangazini z'abantu ntibashobora kujya mu bikorwa kumbure hagize ikibazo ngo kijyanye n'umutekano gishobora kubangamira agateka kabo cyane n'abana b'abayaya b'abana b'abakobwa usanga akenshi abana b'abakobwa bagira akazi k'ubuyaya kandi ugasanga barasabwa gukora no mu ijoro kandi bakiri bato
aha icyo rero ikibazo cy'abana b'abakobwa cyangwa b'abahungu bakoreshwa mu by'ababoyi n'abayaya nibaze ko ari ikibazo bikunze mwofatira umwanya kikadoha ikiganiro kiri ukwacu kubera ko gusika uyu munsi nta mategeko ahari agenga by'ukuri atomoye agenga ibijyanye n'akazi ko mu nzu ngaha mu burundi ni uvuga yahari yose usanga ari ibyo gukwegera ko kandi nicyo bituma usanga hari abantu bashobora gukoresha n'abana baba baba bari hagati y'imyaka cumi n'itandatu tuvuze mugabo ugasanga bari kuba bakoresha no mu ijoro nko kurarira nko kurara yicaye arindiriye yuko abamukoresha bataha ibyo rero ntibyemewe n'ibwirizwa mpanabyaha ryo mu burundi ko umwana ashobora gukoreshwa murantunga gato ntibyemewe n'ingingo y'ijana na mirongo inani na kabiri y'amasezerano agenga iby'akazi mu ishyirahamwe mpuzamakungu oit umwana ari hagati y'imyaka cumi n'itandatu na cumi n'umunani arashobora gukora ubundi buzi bwose kiretse ubuzi bwo mu ijoro cyangwa ubuzi bubangamira agateka kiwe aha rero ikibazo cy'ababoyi n'abayaya nibaza yuko umuntu n'umwe atoba abibona yuko aba bantu barenganwa kuko ushobora gusanga akora amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane ikintu cyo cy'abatwumviriza botahura ni uko iyo uwo mwana akwitwariye nko kumukoresha umuntu ashobora kwitwazaho n'abandi barabigira ngo ngo na naka aramukoresha kuko biri mu gihugu cyose kandi ababakoresha ni abantu baba baciye ubwenge baba bazi n'ibi by'uburenganzira bwabo ariko iyo yitwaye asaba bimwe mu gifaransa bita endaminite bageze kumuharurira endaminite ntibaharura amasaha umunani ku munsi cyo kimwe n'abandi bakozi murazi yuko umukozi akora amasaha umunani ku munsi kuri uyu mwana aba akoreshwa nk'umuyaya cyangwa umuboyi wewe baharura amasaha mirongo ibiri n'ane bisigura yuko n'igihe aba aryamye ntibisigura yuko ari akaruhuko sebuja cyangwa nyenabuja aba yamuhaye ni uko aba yabuze icyo amutuma ari nacyo gituma iyo abyutse mu ijoro ari igikoko kiryo cyane ikintu agomba gutuma hanze abyura wa muboyi abyura wa muyaye hanyuma kibagira ko ataba arakwizana ya myaka yo gukora ubuzi nka bene ubu rero benshi abo bimaze gukora ko ni uko badaheza ngo bashobore gushinga intare cyangwa ngo babwire abandi byababaye ko ino mu masentare bageze guharura amayenda minite bagwiza n'amasaha mirongo ibiri n'ane ku munsi mu gisingo cyo kugwiza n'amasaha umunani ibyo rero biravuze icyo bisigura hageze kuriha ayo mafaranga urakoze cyane mushinga ntahe ndangirize kuri iyi nyishu ya inosa mu minota mike cyane mu masegonda make kuko turimo turarangiza
abantu baza gusabiriza bari migwi ibiri hari abaza gusabiriza kubera inzara hakaba n'abaza gusabiriza kubera ingeso iyo rero hageze gutorera umuti icyo kibazo dutegereza kubanza kumenya uti mbega uyu muntu yaje mu ibarabara kubera ingeso cyangwa ibyo arimo ariko abikora kubera inzara ubikora kubera inzara iyo umuhaye ibyo afungura ukamwereka akazi akora aca abiheba ubikora kubera ingeso naho uwo muha ibitagenda arabiheza hanyuma agaheza akagaruka hahandi mu ibarabara kuko aba yabigize umwuga rero iyi migwi ibiri ni imigwi yo gutandukanya cyane murakoze cyane rwose mushinga nawe jacques nshimira imana muri make dusozera ikiganiro agateka k'abana mu burundi ugereranyije n'umwaka uheze uyu mwaka kifashe gate n'impanuro wotanga dusozera ikiganiro murakoze cyane
muri make by'ukuri ibijyanye n'agateka k'abana mu burundi naho hariho uduhaze twinshi cyane kandi utwo ni ngombwa kugira ngo tuhabe kuko murabona uko ibihe bigenda birengana haza ibibazo bindi bitandukanye muri make by'ukuri biraboneka ko hari utwigoro dutandukanye haba ku ruhande rw'amashyirahamwe haba ku ruhande rwa leta mu guteza imbere agateka k'abana hano ikindi cyiza ni uko ibibazo biba bihari ababijejwe bicara hamwe tukicara hamwe tukabitorera umuti turi hamwe ibyo dushoboye bigatorerwa umuti ibitunaniye nabyo tukabiha umwanya urakoze cyane rwose mushinga jacques nshimira imana ayoboye urunani fenadeb rw'amashyirahamwe mirongo itandatu n'atandatu aharanira agateka k'abana ndashimira namwe mwese mwahamagaye n'abaduteze amatwi muri kino kiganiro cerekeye ugwaruka mu burundi n'ahandi mwakoze cyane rwose muri studio indwi mwari kumwe na oriyani itanga ishaka afashijwe na innocent kimenyi mu buhinga bw'ibyuma murakoze
murumva ijwi ry'amerika mu kirundi